muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubizi iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero ni mujye no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube na facebook voa radiyo yacu naho mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga mbiseguyeho kubera ko twabanje kugira akabazo k'imirongo ya telefone none turimo turagerageza guhamagara umushyitsi gusa rero ikiganiro cy'uyu munsi turaganira ku ruhare rwa pepfar mu rwanda pepfar imaze imyaka makumyabiri ishinzwe pepfar bivuga umugambi wihutirwa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika wo kurwanya sida ni perezida george w bush wa amerika wayishinze yayitangije mu bihumbi bibiri na gatatu pepfar rero yageze mu rwanda mu bihumbi bibiri na kane noneho rero kuri iyi sabukuru y'imyaka makumyabiri no muri iyi myaka cumi n'icyenda pepfar imaze mu rwanda yagejeje iki ku banyarwanda n'abanyarwandakazi babana na virusi itera sida nibyo tuza kuganiraho mu kanya umushyitsi ni umutegarugori muneza sylvie ni umuyobozi wa rrp plus ni urunana nyarwanda rw'ababana na virusi itera sida réseau de rwandais, euh, réseau rwandais de personnes vivant avec le vih sida amatelefone rero ari kutugoraho gatoya ariko bambwiye noneho ko tumubonye sylvie uraho urakomeye
muraho neza ndiseguye rwose nimero zari imirongo ya telefone yari yatunaniye ntabwo ari jyewe n'abamfasha twakurangaje twaguparitse nimba ariko nabivuga ndagushimiye cyane rero uyu mwanya uhaye ijwi ry'amerika n'abanywanyi bayo kugira ngo tuganire ku byo pepfar yagejeje ku banyarwanda n'abanyarwandakazi babana na virusi itera sida nibutse nyine ko uri umuyobozi wa rrp plus ni urunana nyarwanda rw'ababana na virusi itera sida mu magambo makeya pepfar mwebwe mwayimenye gute mwayimenye ryari
wakoze urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida pepfa twayimenye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu mu gihe natwe twari twariho rrp purisi cyangwa se urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida rwatangiye muri bibiri na gatatu twayimenye rero muri rwa rwego igihe twari twaraheze mu buriri abafite virusi itera sida bari baraheze mu buriri ari nabwo perezida wa amerika yahise afata ingamba yo gutanga ubufasha bwihuse mu kurwanya sida ni muri urwo rwego twayimenye
hanyuma yatangiye se mwebwe kubafasha ryari pepfar yatangiye kubafasha ryari kuko yageze mu rwanda mu bihumbi bibiri na kane mwahise mutangira gukorana nayo
rwose ikigera mu rwanda twahise dutangira gukorana nayo cyane cyane ko hari aho yatuvanye twari twaraheze mu buriri abafite virusi itera sida pepfar ifata iya mbere kugira ngo ishobore kutwitaho
ndibuka yuko icyo gihe umuntu wabaga yaranduye virusi itera sida yagombaga kuba yifite kugira ngo abone imiti igabanya ubukana bwa sida byageraga mu bihumbi birenga magana abiri buri kwezi niba nibuka neza hanyuma rero mwebwe abenshi batari bafite amikoro pepfari yabazaniye imiti ku buntu ku buryo imiti yashoboye kubageraho
cyane rwose pepfari yafashe iya mbere kugira ngo dushobore kugera ku miti imiti turayifata tukayifatira umuntu nta kiguzi dutanga
ubu rero mwebwe mu runana mu rugaga mufite abanyamuryango banga abanyamuryango bangahe pepfari igoboka
mu by'ukuri pepfari idufasha dufite abakangurambaga b'urungano ibihumbi bibiri ijana n'ijana na makumyabiri na barindwi bakurikirana abafite virusi itera sida abafite virusi itera sida ku buryo muri abo bakangurambaga ni abashinzwe gukurikirana abafite virusi itera sida igihe cyose bari gukora amanama mu bigo nderabuzima bakorera mu matsinda muri abo bajyanama b'urungano rero pepfari idufasha mu bintu byinshi muri gahunda kugira ngo basure ba bantu babuze ukuntu bafatwa kugira ngo ba- ba- bananiwe gu- gu- kujya kwitabira gahunda zo kwa muganga bakora n'ibiganiro cyane mu rwego rwo kurwanya ubwandu bushya bwo kugira ngo turwanye ubwandu bushya
aba bakangurambaga ubwo ngubwo baba bareba niba n'abantu babona imiti bayinywa neza
ni nicyo ni- ni- ni- nicyo- nicyo kintu bashinzwe kuko dukorera pesipari dufasha mu- du- mu gukore- dukore- dukorera mu mu bigo nderabuzima ijana na mirongo inani na bibiri pesipari dufashamo mu kwita ku- kura- kuri ba- kuri ba barwayi ba ba- ba bantu bafata imiti gukurikirana gahunda zabo neza dukoranye n'abakangurambaga b'urubu- n'abakangurambaga b'urungano
muneza sylvie uri umuyobozi wa rrp ni ukuvuga urugaga nyarwanda rw'ababana na virusi itera sida maze rero iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye nk'uko tugitegurana mm, nabikubwiye ni icy'abanywanyi b'ijwi ry'amerika mukiganirira nagira ngo rero unyemerere nkuzanire uwa mbere dufite kuri telefone ni aho ishakiye ferdinand aho ishakiye
Oui, uraho urakomeye
muraho neza uherereye he
yewe ndi i Kigali i kigali
Mm, muri iyo karitsiye
oui, ni Nyamirambo eee nuko akabazo cyangwa se igitekerezo
Eh, nge akabazo nashaka kumubaza Mhm.
wenda nk'uko urugaga ruvuga ko wenda rushinzwe ku bintu byerekeranye wenda n'ubwandu bwa sida ahubwo se kuki tubona ko ubwandu buri munsi bukomeza kwiyongera buri munsi buri munsi nubwo wenda hazwiho hashinzwe kurikirana ibintu byerekeranye n'imiti ko wenda abantu bashobora kuba bayifata nyine bimeze neza wenda bakubahiriza wenda amategeko y'ukuntu bagomba kuyifata ariko kuko se batashyiramo nyine ngo bashyiremo imbaraga kuko urebye buri munsi abandura sida mushyikiye cyane mu rubyiruko ni benshi cyane harabura iki se kugira ngo byibuze ya mibare y'abandura sida cyane cyane mu rubyiruko bigabanuke
ariko se eh, aho ishakiye abuzi banduye bamenya uru rugaga kugira ngo barwisunge
Mm, wowe uko ubizi
mm.
hari abuzi bamenya ko banduye bakajya mu kwiyambaza urugaga
Ya, ni bake abenshi nta nubwo baba banabyitaho hari n'ababa ba- bafite ubwo bwandu ukabona ntibabyitaho n'iki kuko urebye nk'ubu nk'urugero hari abantu ubona bumvira imiterume bakunda gukoresha nko mu rubyiruko uba wumva ko abantu basigaye bakirinda sida yo bavuga ko ari indwara nk'izindi
kandi nta rukingo nta n'umuti
Iyi kandi nta rukingo nta muti ahubwo se kuki batafata ngo ngo ba- habe gahunda yo kubwira abantu ngo bareke bagerageze uburyo bw'ibyo wenda bafata ingamba z'ukuntu wenda byibuze ubwandu bwa sida bwagabanuka mu rubyiruko aho kugira aho- aho kwiyongera kugira ngo wenda habe dimisiyo wenda ya- y'aba bantu wenda ya popirasiyo y'abantu bandura sida nyine turwese bituma mu rubyiruko byagira kabiri reka umutegarugori muneza sylvie agusubize urakoze cyane arakoze cyane yego yarakoze cyane ku kibazo abajije mu by'ukuri nk'urugaga nyarwanda rwafite virusi itera sida turi gukoresha ubu- ubukangurambaga bura- buracyakomeza ari byo baba ari abaperedikateri bakora bara- cyangwa abakangurambaga b'urungano bacu twababwiye kuko ubu ngubu kugeza ubu dufite abakangurambaga b'urungano bagera ku bihumbi bine magana ane mirongo itanu n'icyenda bakurikirana abapvv abafata imiti igabanya ubukana ijana na mirongo itandatu na babiri mu gihugu hose muri abo bakangurambaga b'urungano rero buri bu- bu- bu- bu- bu- buri kigo nderabuzima kiba gifite u- uhagarariye u- umu- umukangura- umuperedikateri cyangwa umukangurambaga w'uru- w'u- w'u- w'urung- w'urungano uhagarariye urubyiruko Eh, ni muri urwo rwego rero dukoresha urubyiruko turi gukoresha urubyiruko cyane kugira ngo rudufashe eh, gukangurira bagenzi babo by'umwihariko bakame- ba- ba- bakamenya no kwiyakira kuko akenshi usanga ba- baba bari gutinya hirya no hino ari nabwo ubu ngubu twashyizeho gahunda eh, eh, urugaga rwacu dukorera mu gihugu hose muri buri ka- muri buri karere haba harimo mu- mu mu- mu nama y'ubu- y'ubutegetsi haba harimo uhagarariye urubyiruko ndetse no ku rwego rw'igihugu harimo umu- u- urubyiruko ruhagarariye abandi rufite virusi itera sida ari nabo turi gukoresha kugira ngo bakangure bagenzi babo muri iki gihe rero tuzi- turi- hari gahunda dufite ya y'abambasaderi mu- abo twita ngo abam- aba- a- a- abambasada mu turere b'urubyiruko bajijutse bize ubu bari gutangira ku- kwandika no ku- no- no- no- no- no- no- no gukangurira urubyiruko rugenzi rwabo kugira ngo rudufashe kurwanya ubwandu bushya
hanyuma kuri telefone dufite kanani sayidi kanani we
karame urahura urakomeye
muraho neza uherereye he kanani we ok mperere mu karere ka nyaruguru ye mu majyepfo y'u rwanda
yewe ntabwo ari ikibazo ahubwo ni nko gushima muri iyi myaka cumi n'icyenda Mm.
Eh, hari ibintu byinshi byagiye bibasha kuba byahinduka ku myumvire ku bantu uburyo bafata ku ba- abantu bafite ubwo bwandu bwa virusi itera sida Mhm.
ibijyanye no kwipimisha biroroshye kugabanya ubwandu ku bana bavuka bafite ubwandu uyu muryango wose nta kuntu utagerageje kuba wafasha abantu umanuka no mu giturage hafi bakabasha kuba basobanukirwa ndumva ngewe muri make nawushima
niko se kanani wowe pepfari urayizi
Eh, nabashije kuyibona ku kigo nderabuzima bari kubisobanurira urubyiruko
ni iki Eh, harimo Yego.
uwo batumye nyiri ubahagarariye ku rwego rw'akarere tubasha kuba twagira bike tubasha kumenya k'uwo muryango
hari umuntu se wowe ku giti cyawe uzi ifasha
ku giti cyanjye ntawe nabyumvise muri rusange ye urakoze kanani
yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda sylvie uyu nguyu we rero kwari ugushima gusa sinzi nimba hari icyo wamu- wabivugaho
Eh, arakoze arakoze gushima biragaragara nawe biragaragara ko hari abagenerwabikorwa bari kugenda babo- bamenya icyo petra tugezeho cyane cyane ko petra iri kudufasha hari imiryango myinshi nyuzamo aribyo bya USAID harimo na za USAID imbuto foundation iriya gahunda ya pmtct aho umubyeyi abyara umwana akavuka nta kibazo afite petra igenda ibinyuza mu miryango myinshi itandukanye ifatanyije na leta ndetse na minisiteri y'ubuzima
kuri icyo kibazo nako nta nubwo ari ikibazo kubera ko ahubwo ari igisubizo ku bana bavuka ku babyeyi bafite iriya virusi itera sida pepfari ishyira amafaranga ibishyiramo amafaranga menshi uko mubizi kugira ngo bo abana bo bavuke ari bazima
Eh, biragaragara kwi- kwi- kwiyashyiramo kubera i- aba- aba- ababyeyi bakurikije gahunda ga- gahunda ga- ga- ga- gahunda neza rwose aba- n'abana bakivuka ah, baba bafite virusi itera sida benshi ni bake cyane abari ni- ni- ni ababyeyi wenda baba bata- batari kubahiriza gahunda ariko ndetse kuba kugira ngo ishyiramo gahunda ndende nyinshi cyane kugira ngo abana bashobore kuvuka ari bazima
kuri aba bana bafite abamama bagendana virusi itera sida hari igihe abantu be- bavugaga ngo ntabwo akwiye konsa umwana ngo umwana ashobora kuyanduriramo nibyo cyangwa si byo
Eh, abo ba- a- abo ba- a- a- a- ababivuga umwana ashobora kuyanduriramo ubundi umubyeyi akuri- akurikiza gahunda za muganga ibyo konsa konsa umwana aka- akagira a- agira igihe cyo kumwonsa akagira n'igihe akagira n'igihe bamuha cyo ku- cyo- cyo kuga- cyo kugarukiraho ariko umwana akavuka ari muzima
radiyo ijwi ry'amerika yego ni ikiganiro muri isanga turaganira ku myaka cumi n'icyenda pepfar imaze mu rwanda ihakorera rero ifasha abantu bagendana uh, virusi itera sida ibafasha ite nibyo tuganiraho n'umutegarugori muneza sylvie umuyobozi wa rp plus uru- uru- urugaga nyarwanda rw'ababana na virusi itera sida réseau rwandais de personnes vivant avec le vih sida ari i kigali mu rwanda niko se sylvie ubundi mwebwe mu mu miryango yanyu mwizeye yuko pepfar izabaha imiti igabanya ubukana bwa sida ubuzima bwose bwa buri muntu
Eh, nk'uko turi kubibona ni- ni ni icyizere tu- tu- tu- du- dufite icyizere ko iza- izaduha imiti ariko kandi tukaba twiteguye ko ira- imiti iramutse eh, itabonetse tugomba kugerageza mm, gukora uko dushoboye abaturage tubaho ariko icyizere turagifite pepifa iradukunda iduha imiti ku buntu mbese muri make mu rwanda twaratese twaradutesheje cyane kuko iraduha imiti ikanadukurikirana uko niba twayinyweye neza ikatwitaho mu buryo bwose tuba dufite icyizere imana ikomeza ikabakoresha bose imana baba batugiriye neza yego ah, kuko iyi ngengo y'imari ubu ngubu irimo ikora izarangirana n'uyu mwaka w'ingengo y'imari mu kwa cyenda perezida joe biden arimo arakora ku buryo inteko ishinga amategeko i- i- i- i- iha gahunda yindi pepfari n'ama- n- n'ingengo y'imari nyine i- i- i- ikwiye twizere rero nyine ko bizakunda koko hanyuma kuri telefone dufite kwizera ahmad n'abazamuganga ndibwira ko bazamuganga ari niko yanditse kuri facebook turamugarukaho mu kanya ariko tubanze duhe ijambo kwizera ahmad bazamuganga bategereje kwizera
yego yego tomasi urakomeye
eee ndaho ndakomeye ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere karundi umurenge wa buyoga nk'ibisanzwe yego
eee kwita ku bafite eh, ubwandu bwa sida birakwiye
yego binyuze wenda nko mu biganiro kubaganiriza kubunganira mu mirire kubunganira mu mu bikorwa byose bisanzwe by'ubuzima bwite ese na- nakwibaza nti uwo muryango ukorera mu gihugu hose ese ukorera mu tuhe turere nimba atari ibanga ese ufashwa ni- ni- na hari inkunga ya leta ubona
urashaka Nicyo kibazo kuvuga nagira ngo mbaze ahmad urashaka kuvuga pepfar ubwayo cyangwa se uru ru- uru rugaga nyarwanda rw'ababana na virusi itera sida urashaka kuvuga nimba leta y'u rwanda ifasha abandi
E, urwo rugaga rwa- rw'abana na virusi itera sida mu rwanda
ye reka sylvie aragusubiza mu kanya urakoze cyane noneho du- du- duhe n'ijambo bazamuganga bazamuganga bazamuganga uraho urakomeye
Eh, ni amahoro ubundi se bazamuganga niryo zina ryawe koko nk'uko wabyanditse kuri facebook Ah.
y'ijwi rya Eh, amerika veho ni radiyo uko ari ari ryo zina nkoresha niryo abantu bamenyereye cyane ubundi amazina ni valensi subiramo
ubundi izina bazamuganga niryo abantu bamenyereye cyane kubera ibikorwa by'ubuzima ariko ubundi amazina nitwa valensi valence irindi ninde
mugira neza
ntabwo numvise neza
mugira neza mugira neza aha nuko none se ukora mu by'ubuvuzi nawe
Eh, nkora mu by'ubuzima by'umwihariko
mu by'ubuzima ni ukuvuga nkora mu by'ubuvuzi bishingiye
yego yego Ah, nuko ku- gusha ku ngingo rero Ubwa- bara ariko ubanza ubwire umuhe banza ubwire umutumirwa aho uherereye icya mbere ni uko dushima icyo kiganiro cyiza ikindi nkashimira pesari ku bikorwa imaze kugeraho by'umwihariko
yego ariko icyo nagira ngo mubaze umutumirwa Mhm.
nagira ngo mubaze aho babigejeje dukurikije em ibyegeranyo bigaragaza ku nganda bwa sida tubona ko ku isi yose bigenda byiyongera nk'ikigo bayoboye cyangwa bafatikanyije korera kugira ngo bite kuri ubu bantu bafite ubwo bwandu icyo barimo gukora kugira ngo babugabanye ku kigero kiri hejuru by'umwihariko ikindi nanone ku bantu bafite izo kesi kandi bari hirya no hino batari bagererwaho n'ibyo bikorwa bijyanye no kubitaho by'umwihariko ni iki barimo kubategurira abantu kugira ngo nabo bafashwe by'umwihariko ikindi nanone turagira ngo atubwire
yego icyo bamaze kugeraho nk'uwo muryango bayi- bahagarariye by'umwihariko bamaze kugera ku kintu iki bishimira muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu aho tugezeho batubwire n'icyo bateganya mu myaka iri imbere kugira ngo ibintu bizakomeze korohera abantu bafite ikibazo cya kesi murakoze
mugira neza valence urakoze cyane ariko rero ntabwo wabwiye umutumirwa aho uherereye
Ah, ndi i kigali mu rwanda mu yihe karitsiye
Ah, mu karere ka kicukiro by'umwihariko ye urakoze cyane baza muganga nawe murakoze yego ye natwe turagushimiye cyane rwose ye sylvie aba bantu babiri wabumvise rero kwizera yabanje gukomoza ku kintu cy'imirire hanyuma anabaza nimba mukorera mu rwanda hose nimba na leta y'u rwanda ibaha amafaranga utwo tuntu wagira icyo tuvugaho hanyuma ukaza gusubiza na valensi mugira neza ufite akazina k'akabyiniriro baza muganga
murakoze mu by'ukuri urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida dukorera mu gihugu hose ku buryo dufite n'inzego muri buri muri buri buri karere gafite umuntu ufite virusi itera sida ugahagarariye mu gihugu mu turere mirongo itatu tukaba no muri buri murenge tukaba dufite umuntu uhagarariye umuntu ufite virusi itera sida uhagarariye umurenge mu gihugu hose tukongera tukagira n'izindi nzego ku buryo hari umuntu uhagarariye intara ufite virusi itera sida tukagera ku rwego rw'igihugu ibijyanye rero n'imirire icyo dukora mu by'ukuri cyangwa twanakozana n'ubu tugikora twakanguriye tuba dufite abantu bagiye mu makoperative ndetse n'amashyirahamwe tukabakangura kujya mu matsinda bagenda bizigamira buhoro buhoro bakagira ikintu bashobora kwifasha kugira ngo bashobore kubona gukurikirana ubuzima bwabo ikindi kandi yagiye idufashamo tunashima cyane yagiye idufashiriza amakoperative ku buryo twagendaga duha amakoperative byibura buri koperative igahabwa miliyoni miliyoni ebyiri na magana atanu mu makoperative agakora agashobora kwibeshaho kugira ngo ashobore umunyamuryango uri muri koperative ashobore kugira icyo yimarira
yego ni ukuvuga ko pepfari yo itabafasha mu byerekeranye n'imirire
iyi mirire mu bigo nderabuzima usanga hari ahantu abafite nk'abana bafite imirire mibi cyangwa abantu bakuru rwose bafite imirire mibi mu bigo nderabuzima usanga hari ahantu biba ngombwa ko bagenda bakagenda basosoma
hanyuma rero mugiraneza valensi yagarutse ku kibazo na kanani yakomojeho ati abantu kuki bakomeza kwandura mukora iki kugira ngo kwandura bigabanuke
icyo dukora cya mbere ni ugushishikariza umuntu ufite virusi itera sida gufata umuti neza akawufatira ku gihe akawufatira ku gihe ikindi kandi turi gukora nk'uko nayibabwiye ubukangurambaga buracyakomeza murabona muri iki gihe abantu bagenda banduza cyane usanga harimo harimo n'abantu bakuru bakora uburaya usanga ko nabo twagerageza turi kugerageza kuganira nabo cyane kugira ngo tukabaganiriza tubumvisha ko ari twebwe tugomba gufata iya mbere abafite virusi itera sida kugira ngo tugabanye ngo dukureho ubwandu bushya abakora uburaya rero nabo muri buri karere hagiye haboneka muri bodi y'akarere haba harimo umuntu waho kugira ngo ashobore gukangurira indaya kugira ngo bashobore kudufasha bashobore kudufasha kurwanya ubwo bwandu bushya
ese umuntu ufata imiti neza umuntu ufata imiti neza we ntabwo ashobora kwandura indi cyangwa se ngo yanduze abandi
umuntu ufata umuti neza byagaragaye ko hari amahirwe menshi yo kutanduza abantu awufashe neza nk'uko bisabwa kandi ikindi tunabashishikariza pepa yagiye itanga igenda itanga mu hirya no hino mu bigo nderabuzima haba hari za puridanse tukagerageza uje gufata umuti umuntu ufite virusi itera sida muri bwa bujyanama baba bari kumwe n'abasosiyare bakabaha amapuridanse kugira ngo birinde kwanduza abandi kandi pepa inadufasha muri abo bakozi abasosiyare ndetse n'abantu bo muri arive igenda idufashirizamo abantu ibahemba mu rwanda rwacu ni ukuvuga iyo umuntu afata imiti neza nta nubwo nawe ashobora kwandura ubundi bwoko bw'indi virusi kuko virusi zitera sida hari igihe ziyoberanya ntabwo ashobora kongera gufata indi virusi
yafata imiti neza rwose yafite amahirwe menshi ye hanyuma mugiraneza valensi akabaza muganga yabajije ati ni iki mwishimira mu rugaga rwanyu n'ibyo muteganya gukora mu gihe kiri imbere ibyo mwishimira ni iki ubu ngubu mwagezeho
n'urugaga rwacu ibyo twishimira cya mbere iyo turebye ahantu twavuye muri bibiri na gatatu abafite virusi ya sida baraheze mu buriri ukabona aho tugeze aha ngaha haragiye habaho ubukangurambaga bwo kugira ngo umubyeyi ashobore kuvuka adafite virusi ashobore kubyara umwana udafite virusi ya sida yarashyizweho n'iyo gahunda pe mutisiti fesi redi yadufashijemo rwose ukabona umwana aravuka nta kibazo afite ibyo bintu nabyo turabishima cyane kandi ikindi twishimira twagezeho ngewe mbona naho petero yadufashije muri bwa buzima twari turimo abafite itera sida baraheze mu buriri ababyeyi bamwe bari barapfuye barishwe na sida batarabona iyo miti abana babo bakize tukaba petero yaradufashije kugira ngo bashobore kubona ubushobozi bwo kwiga kubona ibikoresho by'ishuri bakabona minerivare bakiga bakarangiza ukabona harimo muri ba bandi barangije harimo abantu babaye abadogiteri iyo tubabonye kuriya tuba twumva tunezerewe cyane kandi ikindi tubona dushima twanagezeho aho twebwe nk'abafite virusi itera sida twahuriye hamwe tugatekereza tuti aho tugeze reka turebe natwe icyo dukora ubu ngubu kugeza ubu icyo twagezeho natwe ubu dufite inzu natwe twiguriye yaguzwe n'abantu bafite virusi itera sida bigaragara ko natwe aho tugeze imbaraga zo gukora uko dushoboye kugira ngo dutegure ejo hazaza ubwo nyine aho ngaho ejo hazaza baza muganga ati murateganya iki murateganya gukora iki
icyo duteganya imbere daboro turacyakomeza gukora bwa bukangurambaga bwo kugira ngo twirinde turinde turinde ubwo bwandu bushya turebe ko nta bantu bashobora kwandura sida ariko ari twebwe tubigizemo imbaraga ikindi iyo tuvuga ngo turateganya iki duteganya ibintu byinshi tuba dufite viziyo nyinshi tuba twumva muri gahunda muri gahunda dufite imbere ku buryo muri buri karere twifuza ko hagomba kuba harimo ibihaza habonekamo amabiro yo kugira ngo dukomeze dukangurire abaturage muri rusange abafite n'ibibazo bakaza bakagirwa inama ndetse tukanabereka ibyiza byo kuba mu mashyirahamwe ikindi navuga hari umuntu wabajije ngo ngo dukorera ahantu hose n'iki ngo dukorera hehe ngo abantu abantu bari mu rugaga rwacu ni abantu bafite ubushake
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda sylvie ko telefone yawe telefone yawe yarigeze gutya byari bigenze gute komeza aho mukorera ni mu rwanda hose noneho ni kwizera hamadu wabibajije niko sylvie vugira neza muri telefone ntabwo tukumva
ubu muri kunyumva ubu noneho uragarutse
yego nababwiye ko dukorera mu gihugu hose dukorera mu turere mirongo itatu tw'u rwanda muri buri karere dufite umuntu uhagarariye ufite virusi itera sida uhagarariye akarere mu turere mirongo itatu yeee radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda pepfar yamariye iki abanyarwanda mu myaka cumi n'icyenda imaze mu rwanda kuko yahageze mu bihumbi bibiri na kane nibyo tuganiraho n'umutegarugori sylvie muneza ni umuyobozi wa rp plus urugaga nyarwanda rw'ababana na virusi itera sida mu gifaransa ni rezo rwanda de personnes vivant avec le vih sida kuri telefone dufite gaspari uwiringiyimana uwiringiyimana we
karame urahura akomeye
ndakomeye edirwema oya ni kamirindi tomasi ariko twese turi umwe eh tomasi kamirindi
eh uherereye he niko muvuga kimwe ok butemerereye mu rwanda
u rwanda ko ari rugari se Eh?
mu karere k'ubugesera ye mu burasirazuba Eh, mu mu ntara y'uburasirazuba Abo- eh, ni burasirazuba Mm.
ndashimira abatumire mwadutumiriye ubundi buriya yenda ntabwo navuga ko ari akabazo yenda navuga nko gushima Mhm.
kuko du- duturutse muri za bibiri bibiri na gatanu gutyo n'umunani harimo abantu wasangaga bafite ubwandu bagatinya kubivuga bitewe n'uko wasangaga umuntu afite ipfunwe ryo kugira ngo abe yabasha kuvuga ngo ndemera ko ndwaye iki ariko hazi iyo miryango habayeho n'akantu ko kuvuga ngo abantu bafite icyo kibazo wenda waba ugiye ugiye kwa muganga bakagupima bikaba ngombwa ko bagushishikariza kugira ngo baguhe imiti kugira ngo ubuzima bwisunike cyangwa buko- iyo miti ikongere n'abasirikare b'umubiri iminsi ikomeze yisunike ubu ni ukuvuga ngo yenda icyo nashimiraho navuga ati nibura bakorane kuraje rwose bajye babasha kujya baza no mu manama nk'igihe kuko tuba dukunda kugira intego z'abaturage bajye babasha kunyuzamo ubwo butumwa kuko haba harimo n'urubyiruko ndetse bajye babasha gukangurira urubyiruko cyane cyane nk'ahantu habaye inama ibirori amakwe ako kamba iyo serivisi bajye bayinyuzamo zo kwibutsa abantu ko bagomba kwirinda inoza indwara Ye. urakoze cyane wiringiye imana
yego murakoze namwe
sylvie hari hari akantu akomojeho ko kwiheba ubu ngubu abantu ako ni kamwe ariko rero na- aka kabiri ni uko sosiyete mbese ahantu hose bumva umuntu ngo yanduriye virusi itera sida Mm, ukabona barasa n'abamunena ukabona baramuha akato ibyo ngibyo kuva pepfar itangiye kubaha imiti icya mbere icyizere mubona aba bana na virusi itera sida bara- barigaruriye icyizere noneho sosiyete nayo ibafata gute ubu ngubu
murakoze Eh, mu byo dushima cyane i- i- leta y'u rwanda hari n'uwabarije ngo mbese dukorana na leta leta rwose ni nayo idufasha muri yadufashe muri byose ni nayo yanatuzaniye uriya muryango Papa- pepa kugira ngo ish- ishobore kudu- kuduha imiti Ibi ni- du- duko- dukorana na minisiteri y'ubuzima ndetse n'ikigo gishinzwe kurwanya sida rbc turakorana ndetse kugira ngo bumve ko umuryango wacu ukorana na leta ibijyanye n'akato rero dukurikije uko akato kari kariho kera twahagiye leta yagiye idufasha hakajya habaho ubukangurambaga ku buryo buri mu gihe cy'umuganda habagaho ku- ku- ku- kubwira abaturage ko eh, umuntu ufite virusi virusi itera sida atagomba guhabwa ata- akato hari umuntu nk'abandi rwose ibijyanye n'akato eh, twaragere- leta yaragerageje ya- ya- ya- yakoze- ya- ya- yakoze uburyo bwose ku buryo akato eh, ka- agasiga ni gato ni gake cyane ariko nako us- iyo ure- iyo ukoze ubushakashatsi usanga benshi bagenda aribo bagenda bakiha cyane cyane by'umwihariko wenda ugasanga nko mu rubyiruko ugasanga bari kwiha akato ariko turacyakora eh, eh, ubukangurambaga ku buryo ako kato gashobora gu- gu- gucika burundu
radiyo ijwi ry'amerika noneho duhamagare mushimiyimana jerive mushimiyimana
karame urahura ukomeye
nta wundi wo ndashima imana ni uko uherereye hehe
mbereye mu rwanda u rwanda rwa hehe
mbereye mu rwanda mu karere ka ngororero ye ni mu majyaruguru
yego yegusha ku ngingo
Mm, gusa twishimiye icyo kiganiro yego
twishimiye kuba murangije iyi myaka ingana icya eh, mwifatanya n'abantu bari muri ubwo burwayi Mhm.
bo byadushimishije rero kubera ko uyu munsi mwatugaragaje ko mufite isabukuru nziza
ye ni icyo cyonyine washaka kuvuga
Eh, ikindi nashakaga kugira ngo mbabaze Mhm.
eh, ese ibintu bigendanye n'uko umuntu ashobora kuba abana n'ubwo bwandu hari nibura hari amagurupe na nibura mujya mu- mugenda bimwe na bimwe byibuze ngo mubashe gukangurira abo bantu kugira ngo babashe kwirinda ibyo bintu byo- byo kuba babasha kuba bakwandura
amashyirahamwe se y'ababana na virusi itera sida nta na rimwe uzi wowe kuko mu rwanda arahari ntabwo ntabyo ntabyo
nta na rimwe wigeze wumva
gusa numvaga ko bamwe ba- barwara bakajya kuba bafatiye imiti wenda igabanya ubukana aha
ariko ntabwo nari nzi ko nibura baba mu mashyirahamwe kugira ngo byibuze abantu babe babitaho
n'uru rugaga rw'ababana na virusi itera sida R- rp eh, rp plus wari utararwumva na rimwe
oya ntabwo nari ndakarwumva
aha
Eh, naho pepu farise yiwe warayumvise hari aho wigeze wumva bayivuga cyangwa se eh, har- mbese iyo urayizi
iyo numvise bayivuga iyo numvise ari uyivuga ugeze no kuyibamo
yego uwo numvise ari uyivuga ko iba yaba yarayibayemo
pepu fari
Eh, Ah. ye mm, ambwira ko yayibayemo kubera ko aha ye komeza
Mm, numvise ko kubera ko yamye- yari umudamu Mm, ariko wari indaya mhm.
aza kuyibamo wa hantu bita mu kinigi niba duhabwa ubuhamya avuga ko yayibayemo mu bintu byo kugira ngo abamo nka perezida muri icyo muri icyo gikorwa niba dushishikariza tubwira ibyo bintu uko byifashe
ye mushimima urakoze
yego yego
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nikoze sylvie mu- mu- murye- muri muri rezo yanyu eh, hari aho nigeze gusoma ko mushobora kuba mufite abanyamuryango bagera ku bihumbi ijana na mirongo ine ariko nimba koko iyi mibare ariyo kuki i- i- i- iyi rezo itamenyekana kuki amashyirahamwe atamenyekana nk'uko mushimiye imana amaze kubivuga
Eh, biragoye da- kuba kuba wenda ata- kuvuga ngo ntamenyekana mu by'ukuri ayo mashyirahamwe arahari arakora kandi muri cya gihe cyo cy'umuganda twaki- ha- ha- habaho gahunda hanabayeho gahunda y'uko eh, umuntu ufite virusi itera sida agomba gutanga ubuhamya eh, bw'uko ahagaze ndetse tuna- tu- tu- tu- turi no muri ya gahunda yo gukangurira abantu kwirinda sida no kwipimisha ku bushake mu by'ukuri rwose amashyirahamwe arakora yaranakoze by'umwihariko twagize uruhare runini urwajya rwa rwafite virusi itera sida yagize uruhare runini mu gukangurira abaturage kugira ngo bashobore kujya kwipimisha bakamenya uko bahagaze
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira n'umutegarugori muneza sylvie ni umuyobozi wa rp plus uruna urugaga rw'abanyarwanda babana na virusi itera sida turaganiraho ku myaka cumi n'icyenda pepfar imaze ibafasha kuri telefone dufite iradukunda emmanuel iradukunda
karame karame uraho urakomeye
ndakomeye cyane nta kibazo bwira umutumirwa woherereye
eee ngende kampala amasaka ye nuko ariko urakoresha nimero yo mu rwanda
eee nkoresha nimero yo mu rwanda n'ubundi hanyuma se kampala masaka ko ari imijyi ibiri Eh.
itandukanye
eee ni imijyi itandukanye nta kibazo hanyuma ukahaba hombi hose eee maba hombi ugenda umushoferi hose hose ndahageze Ah. Ut- utwara Eh.
imodoka ari y'ubuhe bwoko
Eh?
utwara imodoka ari y'ubuhe bwoko
mwari ifuso ifuso itwara imyaka
impamvu mbikubajije ni ukubera ko eh, mu rwanda mbese reka mvuge ibyo bita koridoro noro umuyoboro wo mu majyaruguru mu Mm.
byerekeranye mu byerekeranye no kurwanya sida ndibuka ko bari barawushyize mu mu- mu byihutirwa kubera ko abatwara amakamyo bari mu bantu sida yibasiye cyane sinzi nimba rero bigikomeza pepfari wowe urayizi
eee uwo muryango nanjye naba narawumvisha ariko ntabwo nkuzi cyane cyane bihambaye Mm, kuko no muri Ariko uganda irahakorera sinzi- Ha?
no muri uganda irahakorera
eee naho irahakorera ariko uwo muryango nigeze kuwumvaho rimwe rimwe ahantu hari habaye ubukangurambaga bwo kwirinda virusi itera sida mu rwanda hari za kicukiro mu kagarama hejuru hejuru Mhm.
Eee, ndumva uwo muryango aricyo bawuvugiraga ko ariwo ushinzwe hari abaturage baba bari ahantu mu matsinda y'abantu ba- barwaye virusi itera sida ndumva ari uwo muryango nkuzeho ye noneho hari akabazo cyangwa se igitekerezo ufitiye muneza sylvie
ese nk'umuntu uje kwa muganga uje kwipimisha agasanga arwaye sida ese bahita bamutangiza imiti ako kanya bakiyimusangamo
ye urakoze cyane Ah, ufite akandi kabazo
Eh, akandi kabazo namubaza namubaze iyo umubyeyi wenda tuve nk'umubyeyi utwite ariko afite ubwandu bu- butera sida ese iyo amakimara kumenya yuko yasamye batangira kumukurikirana kugira ngo uwo mwana atazandura sida cyangwa bamukurikirana ari uko yamaze kumubyara
reka byombi bigusubize urakoze ye
yego sylvie musubize rero
iyo umuntu yagiye kwipimisha bagahita bamusanga bagasanga afite ubwa afite virusi afite virusi itera sida ako kanya rwose bahita bamutangiza imiti nta kibazo
ninde ubwo ngubwo uyimuha ninde ubwo ngubwo uyimuha kwa muganga kwa mu- kwa muganga kwa muganga iyo iyo basanga afite virusi itera sida bayimusanzemo barabanza bakamujyana mu bujya ba- bakamu- ba- bakamushyira mu- bakamuha ubujyanama bwimbitse hanyuma aga- akajya ku miti agatangira gahunda nta kibazo
nuko noneho ati n'umubyeyi utwite afite virusi itera sida ati iyo babimenye bahita bamushyira ku miti ku buryo umwana azavuka we ari muzima ati, cyangwa bategereza bategereza ko azabyara niko yabajije
Aki- agi- a- aki- aba- aki- agitwi- ba- bamukuri- ba- bamu- ba- bakurikirana umwana kuva bakimutwita kugeza bamubyara ku- kugeza bamubyara
ni ukuvuga mbese ntabwo bategereza ngo azabyare kuko agiye kubyara umubyeyi agiye kubyara ashobora kwanduza umwana M- mu magambo makeya ntabwo ba- yego komeza eh, ntabwo bategere- ntabwo baza- ntabwo bategereza ngo azi- ngo azabyare bamukurikirana aki- a- akimutwita
radiyo ijwi rya yego radiyo ijwi ry'amerika kuri telefone dufite habakubaho norbert habakubaho urahura akomeye
iminsi myinshi cyane myinshi myinshi umeze ute
ndaho ndaho rurindo i buyoga ni mu majyaruguru y'u rwanda ye gusha ku ngingo Mm. mbere na mbere tubanze dushimire umutumirwa dushimire n'ijwi rya amerika riba ryatuzaniye abatumirwa bakadusobanurira nk'abanyarwanda ndetse n'isi yose nibyo koko icyorezo cya sida giteje inkeke ariko cyane cyane ku rubyiruko biri kugenda bizamba cyane urubyiruko ruri kuzamba cyane ariko nanone nkibaza ntise umwana wenda ni umubyeyi wenda umubyaye yaranduye yaranduye n'umwana akavukana bamupima bagasanga afite ubwandu icyo gihe umwana we ahabwa imiti cyangwa ni nyina uyinywa gusa
n'iyo umwana Ikibazo cya bayimusanzemo
umwana ni urugero nyina amubyaye
yego umwana bamupima bagasanga yaranduye uwo mwana afata imiti cyangwa ni nyina uyifata
gufata imiti akiri uruhinja
Eh, yego ikindi icya kabiri ese ikindi cya kabiri nkibaza nti umwa- eh, umwana yonswa n'umubyeyi we igihe kingana iki akurwa ku ibere igihe kingana iki
urashaka kuvuga umubyeyi ufite virusi itera sida Eh, eh, ifite itera sida pe Eh, nuko nuko ikindi cya gatatu aha Eh, ikindi cya gatatu nkibaza nti se ni byo koko kwirinda sida ariko se bakurikiranwa bate n'abaganga bakurikiranwa n'abajyanama b'ubuzima
ye reka nso- reka nsoreza mama undi ava ku murongo ye urakoze haba kubaho
yego cyane turagukunda kamiri nanjye ndabakunda pe rwose bimvuye ku mutima Eh, ye ariko Tom- kamiri karame
hari ikiganiro cyagiye baki- gicaho ku wa gatanu cyo gusuhuza abantu byagenze bite kiracyariho
Ah, ntabwo tukibona posite
kuri facebook
eh ntabwo tukizibona pe ye ubwo ngubwo ndabimenye turongera tubivuganeho n'abo dukorana n'abankuriye urakoze cyane ariko yego ariko hari n'ikindi kibazo Mm.
Iki- ikibazo twe mu majyaruguru hari igihe umurongo ucika ntitubashe kubumva neza nk'uko bikwiye ubu ngubu muri aka kanya mura- muratwumva
nyine turabumva ariko hari igihe kigera bikanga neza
I- icyo gihe bibaye wazajya ushyira aka- akantu k'ubutumwa kuri facebook eh, voa radiyo yacu kugira ngo duhite tubimenya
ye nta kibazo ubwo ni ubufasha nagira ngo mbabaze niba byajya mwakongera netiwake tukabumva Eh, kuko hari igihe haba utubazo twa tekinike ugasanga nyine kuko hari aho tutumvikana neza urakoze cyane
yego namwe turi kumwe ye sylvie sylvie haba kubaho norbert nanjye twari twigu- twihariye ijambo tubabarire hanyuma umusubize turiya tubazo dutatu yabajije radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda sylvie urahari
ndahari ye nari ngize ngo telefone yacitse Ha- uyu rero haba kubaho norbert utubazo twe dutatu watwumvise
Eh, mwamfasha
ati uruhinja rufata mbese ati umubyeyi ufite virusi itera sida arabyaye noneho umwana nawe bamusanganye virusi ati umwana nawe anywa imiti cyangwa ni nyina unywa imiti wenyine
kuri icyo kibazo rero umubyeyi icyo twakangwa ni uku- ni ukumukangura gukomeza gufata gufata imiti neza wa mwana nawe muganga a- akagenda amukurikirana kugira ngo na- nagera igihe cyo gukura agafata afata imiti ariko hari hari imiti y'abana ba- ba- ba- babakurikirana bagenda babaha agaciro urumva ko umwana ntabwo wamuha ikinini ngo bishoboke kubera ko aba akiri uruhinja
aba akiri uruhinja we ubwo ngubwo batangira kumuvura ryari batangira kumuha imiti ryari igihe atangiye kumenya kwitamika bigenda bite?
birumvikana iyo umwana ya- ya- yatangiye kumenya kwitamika bagerageza kugi- ku- kwereka umubyeyi ko agomba gu- gukomeza gukurikirana umwana agashobora gufata imiti
hanyuma ati umubyeyi ufite virusi itera sida yonsa mu gihe kingana iki
mu gihe cy'amezi atandatu
Aga- agacutsa umwana
agacutsa umwana eh u- ubwo arengeje amezi atandatu hari icyo bya hari ingaruka se byagira ku mwana
Ya, twebwe muri mu- mu mu byo badukangurira ni ukumwonsa amezi atandatu ubundi eh, ukagerageza ukamuha ibi- ibi- ibindi bishoboka Mm.
Mm.
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira rero n'umutegarugori Munez- muneza sylvie ni umuyobozi w'urugaga nyarwanda rw'ababana na virusi itera sida ari i kigali mu rwanda kuri telefone dufite hakizimana claude hakizimana we ko telefone yawe ivuga nabi ijwi rya amerika ntabwo yego claude we ko telefone yawe irimo amakaraza ntabwo tukumva neza ariko wowe ugomba kumvikana nyine abumva ijwi rya amerika bakakumva utubabarire ntabwo umurongo wawe umeze neza tuzakugarukaho mu kindi kiganiro kubera ko nduzi tugenda tugana ku musozo urakoze cyane hakizima radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se muneza u- umuryango w'abibumbye wa- wavuze waravuze uti sida tugomba kuba twayiciye ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na perezida joe biden mwi- mu ijambo yavuze rigufi ryo ku munsi mukuru ry'isabukuru y'imyaka makumyabiri pepfar imaze yaravuze ati pepfar izagira uruhare koko muri iyi ntumbero y'ibihumbi bibiri na mirongo itatu mwebwe mu rugaga mubona hari amizero koko ko mu gihu- mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu nta muntu uzaba aki- aki- aki- acyandura sida
Rwose rwose dufite icyizere gihagije cy'uko umwaka w'undi wa mirongo itatu nta muntu mu rwanda rwacu uzaba utandura sida cyane cyane ko turimo turabikoramo ubukangurambaga buhagije turiteguye kandi natwe abafite virusi itera sida dufite ingamba nyinshi zo kurinda kwanduza abandi kugira ngo tuzagere kuri ya ntego twiyemeje
noneho rero twanzura iki kiganiro wabwira iki abanyamuryango b'urugaga nyarwanda rw'ababana na virusi itera sida n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'abarundi kubera ko baratwumva wababwira iki mu kajambo kagufiya cyane
icyo navuga muri rusange n'abanza nkashima leta y'u rwanda ituba hafi igihe cyose nk'uko petsa rero ifite isabukuru y'imyaka makumyabiri makumyabiri maze natwe dufite gahunda yo gukora isabukuru y'imyaka makumyabiri tuzaba tumaze tugomba gukorana n'abanyarwanda muri rusange ku buryo buri kigo nderabuzima cyo mu rwanda cyacu kigomba kuzajya kizanye abantu bane bahagarariye abandi kugira ngo dushobore gushima leta aho yatugejeje tunashima petsa ko ari itugejeje aha ngaha muri urwo rwego rero nagira ngo sabe abanyamuryango n'abanyarwanda muri rusange dufatanye mu gukora ubukangurambaga dushobore kurwanya ubwandu bushya by'umwihariko tubinyuza mu biganiro bitandukanye no mu gihe cy'umuganda tugaragaza ko ikibazo kigihari kandi ari twe tugomba kugira uruhare rwo kugira ngo muri makumyabiri mirongo itatu sida izabe yavuyeho burundu nta muntu ucyandura sida kandi ubukangurambaga buri muntu wese aho ari akamenya uko ahagaze akipimisha bityo tukazagera kuri ya ntego twiyemeje hanyuma n'ufite virusi itera sida akanywa imiti neza
cyane rwose ibyo ngibyo nicyo kintu gishyira imbere ko ufite virusi itera sida agomba kunywa imiti neza kugira ngo byibura muri cya gihe habaye icyo twakwita impanuka wenda yakoze nta gakingo yakoresheje adashobora kwanduza abandi ni kimeza afite amahirwe menshi cyane yo kutanduza mugenzi we radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda pepfar imaze imyaka makumyabiri irimo cumi n'icyenda imaze mu rwanda nibyo twaganiragaho yagejeje iki ku banyarwanda twaganiraga rero n'umutegarugori muneza sylvie ni umuyobozi wa rfp plus urugaga nyarwanda rw'ababana na virusi itera sida sylvie ndagushimiye cyane
murakoze cyane namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabashimiye rwose byimazeyo murakarama